Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki cumi na zibiri y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda muri kumwe na frederika nkurikije impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bibiri mu ndwi iheze zaravuye mu ikampi y'Ikamanyura mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zija ibugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda izo mpunzi muri iki gihe ziri mu ikampi y'agateganyo ya Nyarushishi zabwira radio hejuru y'Amerika ko zari zaronse amakuru avuga ko abategetsi b'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bafite umugambi wo kuzirungika ku nguvu mu Burundi igihugu zahunze izo mpunzi ahanini ngo ziyoboka umufasoni azwi ku izina Zebiya imiryango y'izo mpunzi yasigaye mu Burundi iratera kamo gasaba kw'abana bakurikiye abavyeyi babo bayoboka Zebiya batahukanwa mu Burundi kugira ngo bareke gutakaza umwanya baje mu mashure nk'urundi rwaruka mu ndwi iheze nyene urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi FENADEB agateka k'abana mu burundi fenadeb rwarateye akamo gasaba leta y'uburundi kumvikana na leta y'u rwanda kugira ngo agateka k'abana bahunganye n'ababyeyi babo bayoboka inyigisho za zebiya kubahirizwe izo mpunzi z'abarundi ziyoboka zebiya zimukiye mu rwanda mu gihe mu ndwi zibiri ziheze impunzi z'abatutsi b'abanyekongo zari zagiye gucumbika ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi hcr zirukaniwe zigasubizwa mu kampi yazo ku nguvu ibibazo vy'impunzi mu makampi atandukanye haba mu buseruko bw'igihugu ca Kongo canke mu yandi makampi impunzi ari mu bindi bihugu bihana imbibe n'Uburundi birimwo amagara y'abantu ubukene bw'ibifungurwa bikwiye hamwe n'amazi n'ibibazo biguma vyiyongera mbega ikintu abategetsi b'uburundi bakwiye kugira ngo impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bihana imbibe n'uburundi zitahuke mu gihugu ca zibarutse n'ikihe mbega ikintu cotuma impunzi zitagira amazinda ku vyerekeye umutekano wazo mu gihe zotahuka mu burundi n'ikihe amakungu intara ya Afurika hamwe na karere vyokora iki kugira ngo igitigiri c'impunzi mu bihugu vyo muri Afurika yo mu buseruko kigabanuke n'ikihe kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye umwunganirizi w'umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati mu Burundi akaba kandi n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Terence Ntayiraje mwiriwe neza uh, mushikiranganji Terence Ntayiraje ndaramukije mesha amakuru kw'ivya Amerika ndaramukije kandi abantu bose bose bariko batwumviriza murakomeye
ntego turakomeye cyane kandi tumeze neza turi hano i bujumbura mu gihugu cy'amahoro n'umutekano kandi tumeze neza ni byiza cyane rwose twatuye kandi ambasaderi gamaliel ndaruzaniye yigeze kandi kuba umushikiranganji w'uburundi ajejwe indero n'inyigisho yarakoreye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ni mwiriwe neza ambasaderi ndaruzaniye
mwiriwe neza frederic ndaramukije kandi mushikiranganji ntayiraja
murakomeye namwe ni amahoro Ego twatubiye kandi na Nyandwi Dionise akaba ari muri komite y'impunzi z'abarundi muri neza Dionise Nyandwi.
Eh mwiriwe neza.
Murakomeye?
Ego turakomeye.
Ego nashaka dutangure kuri mwebwe nyene Nyandwi Dionise ibintu vyifashe gute mu ikampi ya Nyarushisha.
Ibintu vyifashe neza baratwakiriye ariko baradufasha mu mu buzima bwa misi tuko ngaha ega murashaka kutubwira amajambo make ikintu catumye muva mu ikambi ya Kamanyola
havuye kubera hacu twari dufise umutekano muke hari habaye urashaka kwegera telefone ukavuga cane
hari habaye amanama yo kugira batwice batumarire hanyuma tugashoza gusaba ubuhungiro mu rwanda abo bashaka kubica ni bande
abashaka kutwica ni insoresore z'abarundi kandi zimaze iminsi zikitura aho tuba zifatanyije n'abanyekongo barimo abapolisi n'abasoda
izo zari zavuye he mu burundi
twazibonye muri kongo nitwo zaho zari zize ziva
hari ikibazo n'amakuru avuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi ryari ryabasabye ko mwokwiyandikisha munaha kwiyandikisha ayo makuru niyo
ntitwase kwiyandikisha ahubwo twari twarabwiye ko dufite amakenga ku buryo bwa biyometiri budahuye n'icyo twemera
ibyo mwemera n'ibihe mwebwe
twe- twemera kwandikwa mu buryo busanzwe atari ubwa biyometse Oya, oya. Yego me- eh, muri iki gihe kandi muhungiye mu gihugu cy'u rwanda hariho impunzi z'abarundi i- i- impunzi z'abatutsi b'abanyekongo ah, zirukanywe ku nguvu mu aho zari zahungiye ku biro by'ishyirahamwe mpuzabukungu aho mwebwe ntimufite amakenga namwe ko bishobora kubashikira
twebwe ikizosika tukocakira
mu rwanda muza kwemera ko babandika ibiro hcr bibandika bikoresheje ubwo buryo mwanse
turacabisaba turarindiriye
Ego me- reka namwe umushiya ntahe eh, Terence ntahiraje mutubwire impunzi z'abarundi ziramaze ikiringo kirenga imyaka ibiri zibaho mu buzima bw'impunzi abantu bose eh, bazi ko bugoye turazi ko hari impunzi zimaze gutahuka ariko ntawo kwirengagiza kwitiriye umurengera c'abarundi bakigorewe hanze ikintu coba carabaye ingorabahizi kuri leta y'u Burundi gushikaho idahumuriza abenegihugu ngo batahuke mu gihugu cabibarutse n'ikihe igituma izo mpunzi zose zitaratahuka muvuga ko hari amahoro mu Burundi niki
ego murakoze cyane frederic nkundikiye kubaza ikibazo cyiza cyane Eh, mwese murabizi yuko uburundi mu bihumbi na cumi na gatandatu ryabaye irya mbere abarundi bahunga tukagira abantu bose bariko baratwumviriza umwanzi kurundi bwagiye burahura n'amakuba aho intwaro z'igikinya zagenze na kubitana amakudeta Eh, kuva uko byagiye birakurikirana ntabwo ndakubisubiramwo ibyo bikaba zatumye hahunga hafi abashika umwiyoni muri abo abarenga ibihumbi magana atatu bakaba baramaze gutahuka aho hari gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kane ejo bundi rero harose ikindi kibazo ca politike niho abari novuga bakeya bashoboye guhaha kuko ugereranije abari barahunze abo ari bake cane nk'uko benshi biyumvira yuko umenga ubu niho bahunze abantu benshi hanyuma uti mbega none ko leta yavuze ati batahe iyo ntamba myini izahe niki gituma badahumurizwa Eh, nagabwire yuko ihunga ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ryarimwo politike nyinshi mwese murabizi ingene vyagenze mwarabikurikiranye mwese murabigarukamwo harabaye abanyapolitike bamwe bamwe bifadikanije n'abahoze badukoroniza batashimye intwari ihari barondera ingene bayitembagaza burundu ivyo bikaba vyigaragaje uhera imigumuko yatanguye ivyakurikiye ingene babwira abantu ko amasi zoseseka bakavuga ko bazohunga wihweje ingene abantu bose bagomba kugenda bafata amapasiporo umuntu ahunga ntafata pasiporo kuko umwanya ntubukiriye wihweje ingene amabisi ya hcr mu rwanda yaza ku rubibi akaguma ategeye apakira abatwara abantu abantu bagiye muri voyage tutigeze tubibona niko vyagenze ni ukuvuga rero ryari ihunga rifatanije na politike bidasanzwe bagomba berekana yuko nega mu rundi gihugu vyarayangaye abantu bose bahunga ariko siko vyagenze leta rero ntuvuge ngo nta bantu bariko barataha reka subire minsi gatoya ariko aratwumviriza yuko eh, kuva mu bibiri na cumi na gatandatu gushika ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hatahutse abarenga ibihumbi amajana abiri ivyo ni ukuri kugaragara hanyuma kuva mu mwaka tuvugana gushika kw'igeretse ry'umunani z'uku kwezi ntwari bibiri na cumi n'umunani kuva mu kwezi kwa mbere gusa hamaze gutabuka ibihumbi bitanu n'amajana abiri na mirongo icenda na babiri n'ubu tuvugana intumwa z'ubushikiranganji turiko turavugira muri aka karere hagati mu gihugu n'inzu zo gukunda igihugu baduze muri mariya mu bigi gutegera bene wacu ni ukuvuga dufise urutonde hama- zamaze kuza inshuro cumi kuva mu kwezi kwi kuva igeretse rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa mbere uwo mwaka gushika igeretse rya munani uwo mwaka nyene urumva kwa kabiri kwa gatatu ku- hamaze kuza abo bantu bose ndakubariye bari mu miryango igihumbi n'amajana atanu na mirongo itanu na bine- igihumbi n'amajana atanu na mirongo itandatu n'umwe ni ukuvuga dufise porogaramu y'umwaka wose ntibyigeze bihagarara ni ukuri abifuza gutaha ni benshi murazi ko tanzania yahuye n'iyandikisha abarenga ibihumbi mirongo ine sinorohereza ngo mvuge rero ngo hari ikintu kibuze turashimira rero abacu bariko baratahuka tugatera akamo n'ababa bari mu rwanda cyangwa muri kongo bifuza gutahuka muri kongo bari batanguye ariko ntibariko baraza hanyuma rero eh, tukabona yuko n'abandi abari aha mu rwanda nabo nyene botera intambwe bashaka kuza batorotse kuko mu mwaka uheze twakiye abarenga amajana atatu bamwe intara za kirundo muyinga kayanza n'abandi bavuye imahama mugabo bakaza mu buryo bunyegeje batorotse Aba- kuko eh, abavyeyi- badashaka kubemera bavuye ibikambi y'imahama naho kugira ngo abavyeyi- abantu bandi bimeze neza twasaba ko amaleta abahaye indaro yovyorosha kugira ngo bose bifuza gutaha bose batahuke abavyeyi basigaye eh, mu burundi eh, batandukanye n'abandi bavyeyi bakurikiye zebiya barasaba ko abana babo botahuka bakaja mu mashure ikintu leta y'uburundi iriko irakora kugira ngo ifashe muri ico gikorwa niki
murakoze cyane kubaza icyo kibazo ubwa mbere agomba kubeshuza amakuru y'uwo mwene wacu ari hariya mu ikambi y'impunzi mu rwanda nyambari nyarushishi avuze yuko hari abarundi bagiye muri kongo ngo kugira amanama yo kubatera mbega yemerera barondera kwika abarundi abantu bahunze jewe nibaza yuko iyo ari imvugo ya politike yateguwe muravye ku minsi iheze kuri ngwano hagati y'izo mpunzi nyene za Zeriya n'abasirikare ba Kongo n'abantu bagapfa iryo sara feshwa rumuri murazi ko vyabaye jewe ntagisi ntibaza ingene abantu bitwa basenga imana bemera imana bokora izo vy'inguvu zo kurwana n'abantu murazi ko ijambo ryibagizwa yuko ata burongozi butava ku mana nyine muri Kongo hariho uburongozi kuko bavuga ko ari abakirisu ahangira mvuge nk'umukirisu sinzi ko abayisilamu bashobora kubazizira gutyo nyene biranditse haba mu gitabo cirana ca katolika canke c'abaporoti biranditswe yuko ata burongozi butava ku mana none abo bantu batemera ubwo burongozi kandi bemera ibiri muri iryo jambo ry'imana ivyo bintu biba bimeze gute nta barundi bakeneye gusesa ayo maraso ni ukuri abantu bafite ivyo bibazo ntibabivuge baratse kubahiriza amategeko agenga igihugu barimo agenga hcr ubu bagiye mu rwanda none mu rwanda nibo babonye hari igihugu kitubahiriza amategeko jewe nibaze ko naho mu rwanda ari igihugu gitubahiriza amategeko kandi kiyisunga cyane rwose aricyo gituma n'abagombye kugira imigumuko muri iyo minsi iheze bitaboroheye harimo n'abarashwe nibaza rero nti ico gihugu kizokwemera kubabika batanditswe bisize amategeko kumbure kizobagarira muga batari hcr nayo hcr amategeko yayo yaratomoye namwe ku isi mbere n'ibikoresho hcr yo mu burundi iheruka kuronka kugira ngo abatanga muri tanzania biyandikisha muri ubwo buryo babikuye mu rwanda byinshi byavuye mu rwanda ejo bundi byaraje kuko ibindi babisira mu rwanda kuko niho hari sitoke yabo bavuga ko ari iri byaraje twarabikoranye na rya shyamba mbere ritoza amakori kugira ngo bashobore kubyorosha bize byarinjiye kandi byagenze neza kwari kubabwira rero yuko sinibaza yuko mu rwanda ariho bagiye vuba rwitaha batemera amategeko ndavuga nti umuntu wese ku isi atubahiriza amategeko y'igihugu kumbura izo hava bimugora abantu rero nta barundi bariko twifuza yuko bose botaha abo bantu rero basaba yuko leta yokubisha abana b'abana bagataha burya abana bari mu bibazo saba barimo abo kwaze biya gusa burya na ziriya zindi mpunzi mu guhunga hari abagenda batwanya abana b'abandi burya niko bimeze nico gituma muri ivyo impunzi hama hariho n'amashirahamwe agenda afasha abana ico bita les fano na kompaye mu gifaransa burya mu makambi yose y'impunzi harabaho amashirahamwe mpuzamakungu akurikirana barya abana babatagira abavyeyi barya abana baba bahunganye n'imiryango n'abo bandi bose ico kimwe mugabo rero abantu bose iyo bitwa impunzi baba bari mu gihugu bahugiyemo n'umushinga ku guhasera leta baba ntigira ububasha inyishu ngufi ngufi mushikanahe terance ntayiraja ikora gusa ni uko isaba yuko abifuza gutaha bose ibihugu bafite bareka bagataha baba bakuze canke abana hanyuma gataka kubahirizwa n'amategeko agenga impunzi akubahirizwa yego namwe ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo abarundi bari mu buhungiro batahuke n'iki
murakoze nibaza yuko ikibazo mwabajije ubwa mbere cyane cy'aba bantu bahunze kongo bagahungira mu rwanda kera bari bahunze uburundi icyo kibazo kirahambaye cyane rwose kuko mu kindi bavuga ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo abo bantu rero bahunze igihugu umbure barazi iburundi barazi bose ico bahunze ahantu bavuga ko bahunga ahantu isi businde kino bija rero cane mugabe ikibabaje ubu nuko naho bahungiye basanze badatekaniwe nibo babizi igituma badatekaniwe kandi ni ukubumviriza uko nibaza jewe nk'abarundi abarundi leta ishinzwe kurya ishinzwe n'abarundi bari mu gihugu ni ukubumvira rero kugira ngo bategere icyo kintu bahunze basubire gushyira umutima hamwe nibashyira umutima hamwe bavugane neza gutahuka ko ndazi neza bagomba gutahuka i burundi mugabo batarahumura biragoye iki kibazo gihambaye cya leta rero y'uburundi ariyo nyine abo bantu ni uko yogereza gutegera icyatumye bagwa igihumura n'iyo bahungiye naho bagashobora guhunga ubwa kabiri ikibazo gihambaye nibaza yuko twokwitaho hanyuma leta ya kongo ntikiravuga kuri ivyo bintu onu twarumvise ko babafashije kurengana abasirikare bari mu monusco rwanda rurabakira kuko bari bahunze bakiriye impunzi ivyo nibaza yuko rero leta y'uburundi yokwitaho cane igituma abo bantu baguma bangara kandi ari bene gihugu bakabumviriza bagahumura nibahumura barabe ingene bataha i burundi basubire mu zabo ikibazo c'abana bahunganye nabo ntigishobora kuronka ico conyene hatabaye ikibazo c'impunzi zose bari kumwe abavyeyi babo bagize guhunga bari kumwe bagata abandi burundi none ninde yosaba ngo abana bagiye bavuye i kongo bashike barondera amashuri burundi kandi umutima utaratuza hamwe n'ababyeyi ni ikibazo gihambaye nibaza ko leta y'u burundi leta ya kongo yabakiriye abyumva n'ihirira byiteze ngo kwihweza hamwe n'abashinzwe impunzi ingena abantu bahumura bagasubira kwiyumvira yuko bogira umutekano iwabo mu gihugu niho bazoshobora gutaha honyine mu kurindira icyo gihe cyo gutaha hari ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abo barundi bari kamanyora badashaka kwiyandikisha hakoreshejwe uburyo bwa biyometrike murafise murasha kugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cyo kutiyandikisha
uko nabyo muramba simperutse cyane iminsi myinshi burundu nagiye kera gukorera ahandi muri ibyo bibazo nyine ariko abo bantu ikibazo bafise sico biometrike ikibazo bafise nuko bahumura mutima kumbure hari ico bikanga muri ico kuko sinzi bituma bavuye n'ingene bavuye Burundi ico bikanga muri arasani za biometrike bo kivuga nibabumvirize bababaze ico bahungamwe kuko hamaze imyaka hafi irenga ibiri babazi banditswe ukuntu ni kuko ico c'ubuhinga bushasha cabateye ubwoba uwo begera buhororo naho nyine bubabwira igituma kibateye ubwoba kuko uko nibuka mu minsi iheze abashika hafi mirongo ine muri bo barishwe n'abasirikare b'ikombe icyo kibazo n'ubu ntikiyaronka inyishu hacari ankete ya onu sinzi ko leta zigira ankete z'iwacu mugabo icatumye bahuha batagisiguye bonyene kandi mubandi bagatuza umutima hamwe icyo kibazo kino cishura egome mushantahe nyandwi dionise hari ikintu abarundi bahungiye muri iyo kampi bosaba bakabona gikozwe bagashobora gutaha hari ikintu cyotuma leta y'uburundi yokora kugira ngo batahuke
ibikorwa ibyo leta yakora kugira dutahuke si bike ubwa mbere inkomoko yo guhunga itotezwa ryagiriwe abasengera i businde kuva mu myaka mu bihumbi bibiri na gatanu byagiye biraduga bibiri n'umunani biraduga gusikaho mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu abantu biyitwa ku mugaragaro bakicwa n'igipolisi babahora ko bavuye gusenga imbere y'uko haba bijya byo kwiyamiriza manda ya gatatu zagizwe n'abari mu bya politike abantu bose basengera i businde bo mu ntara ya kayanza intara ya ngozi bose barirukanye mu mihana yabo hakoreshejwe urwaruka hakoreshejwe abapolisi bahiga kubica bahungira mu mihana y'abo basangiye gusenga abo basangiye kwemera za bujumbura n'ahandi rero haba hadutse uruhamo rudasanzwe rwo gutuzwa mu itongo rya muntu abantu bose baratekera abagore n'abana basangiye uko kwemera baragenda baratingo barahunga haciye ibintu iminsi ingana nk'ukwezi amezi abiri niho haduka ijya myiyerekano y'abiyamiriza ikingo cya gatatu kuko twebwe twagiye muri iyo myerekano bitumwe n'uko ubutumwa bw'umubyeyi bikira mariya bwadusabye ko tutoza mu by'imigambwe nta mugambwe kimwe muga twarabigize kuko hatwagiza yuko umenga ntidusize kubiri kubiri n'imigambwe nyene batwagiza ko dusize kubiri n'imigambwe bumva iki gicumuro tuboneraho guhunga kuko nta muntu murazi impundu zagiye hanze y'igihugu abagiye mu rwanda bari i mahama abari mu abari za murongo za rusenda hiyo muri congo abari tanzania murazi abarundi bahunze nyene bangana natwe rero icyo gihe bitatugira uruhamo rugira kabiri
mushana terance ntahiraja ibibazo umushanahe nyandwi ashikirije vyoba bishobora kuba mu nzira mu gihe izo mpunzi zotahuka zobandanya gutotezwa kubera ngo zisenga
murakoze cyane ntabwo mu mayo ntanga umuco ku byo yashikirije ego hunga si byiza kandi birababaje twese twarabaye impunzi kandi nta buzima bwiza bubaho icya mbere wemeye yuko hajya umuhere muhi wabo niho abatunganiwe neza cyane hanyuma aragenda bamenyeshe yuko mwese mwarakurikiranye ku munsi ku munsi icyatumye bahunga murabizi yuko si mu gihugu cy'uburundi gusa mbere no ku isi igihugu cyose cyasigaye gitunganijwe uburenganzira bwa buriya muntu burahari mu gusenga mu kwishyura no kwizana mu rwego rufite amategeko mu burundi iwacu rero sinzi ko ariko bimeze iyo muri muri amerika cyangwa ahandi kubwira abantu bajye hamwe babe bagira ibintu by'amasengesho ni uko bashinga ishengero bashobora gusengeramo amashengero ya kera ya kiliziya katolika y'abaporoti ayandi yagiye aravuka atari make hariho amategeko rero abigenga aba mwarumvise yuko ari abantu badutse bajya gusenga umugabo bakavuga ko ari abakatolika hanyuma indongo za kiliziya katolika mu burundi ziti nyabuna nyabuna abahita babyo bintu kuko ibiriko biragira ntibijanye na kiliziya katolika hanyuma rero leta urabizi yuko iyo umuntu yishyirahamwe rifite ikibazo nikitura leta iyo ishingiro ifite ikibazo kanaka cyangwa kiliziya katolika n'iyindi nikitura leta irishikiriza kubahiriza amategeko ati nyabuna nyabuna abo bantu si abakatolika iyo abana abantu bakeneye gusenga kumbure ku bundi buryo bwabo nta n'umwe yabuje kugira ngo bajye hamwe bagire idini ryabo mugo bari kwiyitirira idini rya katolika jewe tuvuga abashaka sindi umukatolika je navutse ndi umuporoti wababa mikora vuga kubera n'abandi umukatolika abana bana gatoya mugabo twebwe duhagarariye amategeko abo umuporotesitani cyangwa umukatolika cyangwa umuyisilamu amategeko agenga amashengero asiza kubahirizwa naho rwanda bagiye ntigwitaha naho nyene hakurwa amasengero angana iki ati ko arubahiriza amategeko ni menshi ntibibaze yuko bazogenda ngaho nabo nyene kugira ibintu bitajanye n'amategeko ekleziya katolika murazi ko ari imwe ku isi ntaho nyene ntibazobemera yuko bashobora kuzana imico n'imigenzo itajanye n'iyo ekleziya kuko bategeza kubahiriza ibyo ishingiro ribasaba atari uko naho ntaho nyene bazosaba leta bati nyabona nyabona abantu bitirishije za katolika si twebwe dushaka yuko baza kudukorera ibitari byo aho ico cyo kibazo bagize hanyuma rero rimaze kuvuga hagarika ivyo bintu none wewe usenga imana bakavuga bati nyabona nyabona wewe ivyo bintu bihagarike nimba ukeneye gusenga hariho amategeko abigenga hariho ibisabwa ugategura dosiye ugasaba ugashyiraho ishengero rikwemerera basanzwe ari kurigana iby'abandi ari ibyabo bishasha wazanye amategeko arakurikizwa hanyuma ishengero ryawe rikemerwa ugasenga mu burenganzira bwawe dufite amashengero ubu arenga amajana atandatu mu burundi yumva yuko no kwizana amashirahamwe yoyo arenga ibihumbi indwi bakamugana rero rero bakuvuga yuko aho twebwe leta irugura imiryango no muri bo ndashima ko hariho bamwe batahutse ni uguha n'akarorero ko umukozi umwe wa leta nzi yatahutse ubu yaranze kugira ngo asubire mu kazi kandi leta izobikora kuko yari umwigisha nawe yari yasanze ibyo bintu biramurengera abantu rero abarundi bacu bose bahunze kandi bafata bose ko ari impunzi saba bakurikiye ibyo birya n'abandi ni abana abarundi b'iwacu ntibatahuke hanyuma baje mu burundi nabo bandi batahuka bose bubahiriza amategeko y'igihugu kandi siko bimeze nta bugabo bwiga bayabayeho ku isi ntibava babeshera imana kuko imana ibasaba nayo nyene ko bayubaha mugomba kubahiriza n'amategeko y'igihugu cabo ivyo niko bimeze kandi ni kw'isi yose ambasaderi gamaliel ndaruzaniye ico ni kibazo ayo matata ari hagati ya ekleziya katolika n'uyu murwi wabasenga w'abarundi eka hamwe na leta ni ikibazo cotorerwa umuti biciye mu butungane uko siko vyogenda
ubwa mbere sinibaza yuko ikibazo bafise gihambaye cy'aho basengera bari barahunze mugabo ubu ikibazo bafise gihambaye kiri uko abo barundi bashobora kubaho bakava muri ako kaga bagasubira kuba abana b'u Burundi nk'abandi kiliziya gatolika niyo afite ikibazo nabo irafite uburyo bwo gushinga urwo rubanza kuko ntibagiye nibaza ko mu gutangura narabonye mu isengero byo batwereka sinzi ko babeshe hari umupadiri mukuru yari yagiye guherezaga icyo kibanza ku musaraba wari ibusinde icyo kibazo rero perezida gatolika ikore yituje bogitorera ikibazo mu ituze abantu batarinze guhunga igihugu abasenga si gatolika gusa harasenga n'abandi no muri gatolika naho nyine ntibamwe basenga bimwe bose muribuka ingene uyu mushina ntahe ntahihare bakora umuporoti ingene abaporoti batanguye kera habaye ikibazo muri katolika amarutera ashinga ibintu hanyuma n'abandi haza igirizi protestante mu nyuma ibyo rero nibaza yuko bikize urundi ruhande dukurondereramo umuti kandi amakereziya yotora umuti mwituze igihambaye ubu ni kuko abarundi baguma baturatura nicyo kibazo kigoye leta nicyo kibazo kigoye amakungu kuko abarundi baturatura bakabura aho baba kandi bashobora kubaza ikibazo cyabo bikaronka umuti mu gihugu Egomeye.
hoba ibihoba rero ko leta y'uburundi yitwararika abo bavuye i kongo ariko ikibazo cyose cy'impunzi ni ikibazo gihambaye ko igitigiri numva bavuga muri bo ni bajyane na mirongo itatu ku mbuga ishobora kwiyongera cyangwa bigabanuka ko abandi bataha naho basigaye ibihumbi icumi gusa leta ntiyoryama ngo hari amahoro naho basigaye amajana atanu gusa bagomba gutaha ari bonyene muwo bumviriza bakagira ngo batahe mu mahoro kugira mu gihugu habe umutekano Egomeye. tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean bosco mwiriwe neza
muraho muraho twe ni mu gitondo yego muri hehe jean bosco Ah, muri amerika muri south carolina yego izina ry'ikirundi ninde Ah, bwenge jean bosco bwenge duga ku ijambo ikibazo cy'imviro Ah, ye ni icyiyumviro
yego ye abo bantu bo mu businde niho mvuka bamwe ni ba- ni ba marume abandi ni babyaranje ye numva uko- ibyo bitwaza bidafise ishingiro kuko ntiwovuga ko urimo uraharanira ibintu by'isenga ukajya guhangana ukoresheje ibintu by'ibibando ibintu by'inkoho icya kabiri muravye uburundi ibihe byari bwari burimwo abantu bagahurira ku muhana kandi aho mu businde hariho agashuri bategereza guhurira ko ka ekiriziya katolika ariko bo bagashima guhurira mu mihana hariho abava muri kongo abava i bujumbura abava mu rwanda bose bagahurira ku gasozi kandi hariho isengero rero numva yuko ibyo leta y'uburundi yakoze ata kibi cyabo ahubwo barabe yuko bataba barimo barakoreshwa n'amashetani je ku- nico cyiyumviro cyane Eh, mur- murakoze murakoze bwenge jean bosco reka kandi no mu rwanda bagiye ntibazoja kuza barahurira uh, mu mihana y'abantu kandi hariho amasengero u- izovyemere canke ekleziya katolika biyitirira izovyemera tugira imana murakoze bwenge jean bosco reka reka duhe ijambo eh, dionise eh, nyandwi agira icyo avuze ko byamushikirije
Eh, uyu bwenge jean bosco birumvikana ko umenga ari kure yo mu businde ariko eh, ico novuga ni uko ni fatima bikira mariya yahagaze ku gisaka hejuru aratanga ubutumwa bwiwe mu businde bikira mariya yabonekeye umwana w'umwigeme w'imyaka ine kuva mu mirongo icenda umwana hava arakura hava haboneka agasozi kari impande y'imuhira iwabo niho ubutumwa bwabera kandi nta ngorane zigeze ziba ingorane zi- zigiye kwaduka ejo bundi aho batanguye ku- gutoteza abantu kubafunga cyane biteye ubwoba kubakubita kubaboreza igufa ku- kwica kurasa gutuza mu mihana abantu bagahungira ahandi hantu aho niho hadutse ingorane nayo ahandi ho twebwe ugusenga kwacu nta kintu na kimwe konona nta muntu gusa uno munsi azotwidogira keretse uwudufitiye akajirya nyene ngo twamwonoreye mu- ku vy'amasengesho yacu nibaza yuko agize neza no gushinga intahe yuko ku ico kibanza yahabonye abanyarwanda abanyekongo ico atavuze nuko ya- yahabonye abanyetiyopiya abanyakenya abantu bavuye mu bihugu birenga cumi na bibiri bago bahora bahahurira kubera ko ubutumwa bwari inkoramutima yego reka duhe n'ijambo eh, mushikirantare terance ntahiraje agira icyo avuze ko byashikirijwe na bwenge jean bosco akanya gatoya cyane rwose umunota umwe
murakoze cyane ibyo bintu numva ndakumvise amakuru ko bitoroshe nawe urabyumva urabona icyo bita rafwa icyo uvuga ukwizera ushobora no gusigura n'ibintu kwemera ikintu utabona ugashyiramo ukwizera kwawe kuri icyo kintu ariko kuri biragoye mugabo iyo umuntu agomba kugira idini cyangwa ishengero hariho amategeko by'ukuri aha rero nagira ngo ababwire yuko eh, nk'uko uriya muri amerika yabivuze ni ukuri ntiyabeshi naho muri kongo bazi ko bahanganye naho mwavuze ko ari abantu bapfuye ni ikibazo nta muntu yitiriye imana aza guhana n'inzego za leta cyangwa iz'umutekano agomba gukoresha inguvu muri ibi canke biriya mu bisanzwe ntibibaho uwo muntu abasenga imana hanyuma ya nyakubahwa gamariyeri yavuze ati hariho n'umupasi yagihezagiye erega amashengero nyine amamwe mu gusambuka haba- hata- umupasi arashobora guta umurongo akaja mu vyo bati aya mategeko iz'iwacu ntibijanye ubu barashobora kumukuramwo akajana nawe naho rero niba vyarabaye mu gihe kiliziya gatolika yabonye yuko ivyo bintu ituje n'imikorere y'iryo y'iryo dini abo bagomba kugira rishasha n'uburenganzira bwabo reka ntitwavyase mugabo bakagira ibintu bitunganije mugabo batitira irindi dini bakagira iryabo bagasenga mu burenganzira ibisigaye abarundi bose bahunga turifuza ko bataha nta tretema partisan nta buryo budasanzwe bwo gufata abo bantu bo kwaze ibyo twufata badasanzwe nk'abandi twebwe twufata yuko aya bahunze mu bandi kandi tukabatera akamo ko botahuka ivyo bibondo bikiga kuko n'ubu tuvugana hariho bamwe bamwe ndazi n'umu- n'umugore yatwaye umugore n'abana batwara umugabo muku kwezi kw'icumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi n'indwi egomeye umugabo yagiye ku kazi asanga umugore yatwaye abana mu nyuma asanga yahamagaye telefone y'aho muri kongo aho bari bari niho bamaze bambwira bati abo bantu bari kwa zeriya urumva ko birasa iryo dini risambura ingo erega nino cari ikibazo umugore yaragenda umugabo atazi iyo yaroye akamara yinga atagarutse umugabo canke akagenda umugore abana batazi iyo yari vyari ibibazo bikomeye cane nibaza yuko no gutunganya amasengesho birafise urutonde egomeye nyingene bitubeza kugera kageza amategeko twebwe ntitwasabasenga kuko twe turi leta y'ubuzitsi imana yurubaha imana umugabo yubaha ko umuntu wese yifuza guhesha icubahiro imana canke uhe icubahiro bikira mariya uko amwemera abikora yisunze amategeko egomeye namwe ah, ibibazo byo gukora mu kajagari ntivyokunda ngosanga mu gihugu habaye izindi ngorane Ivyo naburya haduse n'abavugishwa b'ibinyoma naye ntimwavyumvishe reka murundi ntivyari vyoroshe egomeye abitwara reka amaseni vyagenze gute bavushije ibinyoma bahenda abanyapolitiki bahenda abantu inyishu ngufi ngufi mushana itiranse ntiraja yuko ntabwo amazi aba mukuru w'igihugu amaraso ngo aduka akagera mu mavi barigisha ibintu abantu barahahamuka bamwe banahunze ivyo nyene Ngo- ngo mvuga none vyarabaye egomeye reka reka duhe ijambo kandi reka reka duhe ijambo ambasaderi ndaruzaniye nawe nyene agire ico avuze agire ico avuze ku vyashikirijwe na bwenge jean bosco ambasaderi eh, gamaliye ndaruzaniye ku vyashikirijwe na bwenge jean bosco mu kanya gato cane rwose namwe umunota umwe ikibazo mbona gihambaye ni uko tugomba kwishyura icyo kibazo twebwe ntidushobora kukishyura kuko ntidufite ubwo bubasha abo bantu basenga rero turafise abantu bize cyane ibyo gusenga i burundi mu madini yose ngira bahanuje abo bantu boshira mu gaciro bakiyumvira ingene bishuje ikibazo cyo gusenga bakabwira leta ingene yo kuyigenza kugira amahoro ntahungabane sinzi ko byabaye ariko nibaza ko inyishu y'ingene basenga itotoga ubwa mbere na leta leta yohanuza amakuru b'amadini ifite mu gihugu bakihweza ibyo bintu muribuka ibyabaye mu rwanda kera ikibeho na alfonsine yabonekewe iwacu i burundi kubibagaza muribuka abantu bagenda mu gihe takwamaza arahisha igihe hose hari ibigoye mu gihugu imitwe y'abantu irahinduka ibyo rero bigasaba yuko abantu babi- babyigiye canke babitegera gusumba bohanura leta nyine yigenza bwa amahoro ntahungabane kubera ico abantu ntibatuze mu bihugu cabo kubera ko ivyo biyumvira kumbure bitajanye n'ivy'abandi n'ingoga ivyo nibaza yuko twobirekera leta n'abandi ni burundi bakayahanuza sinzi ko bayahanuje ico kibazo bogitora ikibazo kihambaye uno munsi nuko abantu batobandanye baturatura iyindi myaka kandi bafite iwabo nicyo kibazo ca leta y'i burundi iteza kuronderera inyishu Eh, tu- hari kubacira urubanza nagira tuvyiyubare uyu mushira ntahe bwenge jean bosco yoba bibutsinde kumbure n'ivyo mugabo ngira kubacira urubanza biragoye cane cane mu minota mike y'ingiyi tutabumvirije mutababonye abavyigiye batabibajije Egomeye.
Birakeneye ubushobozi buhambaye gusumba kuvugira kuri televiziyo tukabacira urubanza twirinde guca urubanza rero egomeye tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na nduwimana mwiriwe neza
biriwe neza frederike mwiriwe neza muri hehe nduwimana
ni mu gisagara ca bujumbura mu burundi murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cane cane Ego.
ku barundi Ego, bahungiye mu barundi gihugu cy'u Rwanda barundi bavuye barundi Kabanyura Amerika, namwe mwese amakuru mwitanga mutiduzigaganya kuduha ikiganiro ijwi rya amerika yego mwe murakoze duga ku ijambo ikibazo ego cy'iyumviro ego ego ku kibazo cy'uwandi cya mbere nshaka nirabize abatumire Eh, ku kibazo cya mbere nshaka kuvuga ku byerekeye eh, nigeria yitira idini rya gatolika mbe nagira namubarize eh, abo batumire mbe nyaku- ba nyakubahwa mwebwe mu- mu- mwebwe mu- muja ku bintu bya zeya mbe zeya ko tubona zeya yi- yitirira ibintu by'amadini atari a- a- idini ya ya gatolika none byaba biteganijwe mu mategeko ko gateruka ariyo yenyene ya mbere iteganijwe mu bintu by'idini icyo ni icya mbere icya kabiri nacyo nyakubahwa none izo mpunzi impunzi ziri hariya ziba ziri muri kongo ziba zagiye ku bubasha bwa ziziyari kugira nizirabe zigaruke mu burundi kuko mu burundi tuzi amahoro n'umutekano wose kuko nta kuntu impunzi zijya mu burundi zizikira ikintu cyitira izina ngo ni gatorika kandi atari gatorika baraye batabuke mu burundi amahoro ni yose mu burundi bwacu murakoze murakoze ndiwimana reka dutangwa duha ijambo mushirantahe dionise nyandwi uri ako kamo gatewe na ndi w'imana mu kanya gatoya cyane rwose ibi ni ibibazo mwamaze gushikiriza duha ku ijambo nyandwi
iyo ndi w'imana ibyo avuga birumvikana yuko hari ibyo atarategera mu by'iwacu twebwe turi abakatorika nibyo kubera yuko twaba turi muri katorika kandi twabonye dukurikira idini rya katorika gushyika n'uyu munsi kuba twaragiye ubusinde gukurikira amabonekerwa yahabereye ya bikira mariya byoca bidukura muri katorika cyangwa byotuma tuguma muri katorika cyane rwose ahubwo kubera ko bikira mariya bizi ko ari umubyeyi wa yezu kirisiti niba ahakana ko ahakana ko bikira mariya batamwemerera muri katorika arazobitubwira ko tutakira abakatorika twebwe turi bo cyane rwose
mushanahe terance ntiraja ku kibazo cashyikirijwe na ndi w'imana hamwe n'icyiyumviro
ego murakoze cyane umunota umwe akanya gatoya cyane rwose hahandi nashaka kubabwira murabona ko ejo bundi narakurikiranye ijwi rya amerika muri iyi ndwi ibyo musozereye murabaza amasana uwo zebiya mu muheruka ryari mwari kumwe aganiriza bamwe muri bo bariko barahunga kandi mwabigize neza bati ngo bamuheruka mu bihumbi na cumi na kabiri ni ibibazo biforose bigoye no gutahura ntituzi ko uwo zebiya ari imana urumva yonga kongera agasubira kuboneka nico bituma ivyo bintu vyabo urumva birahambaye nico tuvuga tuti ni kuvyitondera no kubiraba neza uravyumva nico bituma tuvuga tuti twebwe twebwe abarundi bahunze bose n'abarundi ni abana b'uburundi kandi tubahe ikaze ntibatahuke umugabo wabanyu niba bakatolika katolika irafise ibwirwa shingiro ryayo igihezerwako mu myekezi ya katolika umukristo wese w'umukatolika araryubahiriza idini ka runaka rirafise amategeko ntunganyashengero rihererwako umuntu wese abona yuko ivyo aragenda agategura ivyiwe kandi leta mu gihe bitononera umutekano iramuha uburenganzira bwo gushinga ishengero nawe nimba barabonye ko bitagereza kuko ni kwara kuza kuraba gusa ivyo bivuga vyiyerekwa bamayo baragenda bakamara iminsi bakamara iyinga vya bibazo bikomeye hanyuma hanyuma hagera igihe katolika irabona yuko umenga ibintu bariko barakora ntibijanye n'imikorere y'iyo y'iyo y'iyo ekeziya baravuga bati ibintu ntibishoboka baratabaza leta natwe dushaka yuko abo bantu bajya mu rutonde none uwo zeriya ataboneka uwo zeriya yonga uba ari hehe mbega aho bahunze barahunganye nubwo ko ashobora gukurikira umuntu batazi ko ari umuntu w'imana cyangwa ashobora kuba yarinjiwemo n'iyindi mpemu ihumanye ishobora kumukoresha ugasanga barazimije abantu kuko bibiriya yose bazi ko ari imwe ivuga ngo mu minsi ya nyuma hazoza abantu bigira abavugishwa n'imana ngo kandi bazaza bambaye nk'intama ariko ngo benshi muzabamenyera ku byo bama ni ukuvuga ibikorwa byabo ni ukuvuga yuko rero nta muntu asenga umuntu w'imana ahitana ikibando akaza kurwana n'abapolisi nta muntu w'imana leta yaratanze itegeko n'urutonde avuga ngo jewe ndavyase nakoresha inguvu ivyo sivyo imana ituma abantu bagatora haba namba muribuka yuko nacagihe mu ntagaro ka bibiliya kandi igihe baje gufata umukiza wacu yesu kristo iyo tubwira ko twese mu bwuzure bushasha bakatolika cyangwa se akanya gasa n'akariko karihuta mucana eteranse ntiraje ati reka reka nta bintu byo gukoresha inguvu aragutora gusubiza ko kandi bamushobora bagiye kumubamba ni ukuvuga yuko izo nyigisho niba bemera kristo by'ukuri nk'abakristo ariko bavuga shuko yakora nicyo gituma abantu niba ari abasenga nibaze hanyuma bitunganye ninde bagomba kugira idini ryabo cyangwa ishengero amategeko aratomoye mu bushikiranganji tuvugira tubaho urutonde rw'ibisaba kugira ugire ishengero cyangwa idini bagende babikorere ko basenge mu mutekano kuko ni uburenganzira bwabo mugabo kugomba kugira ibinyuranye bibiri ikavuga iti natwe bisaba iwacu muri ico gihe yagamaye yavuze ati mbega hari ikintu ngo bazabasha kugira umutekano nk'ubu ubu harasohotse ingingo nta bagira ibintu bita amasengesho mu vyumba mw'ijoro binyegeje ariho hakorerwa ayo manama n'abantu batari bo ba esiko bigira abakozi b'imana baza guhenda abantu n'abavugishwa b'ibinyoma ego mereka reka duhe ijambo reka akanya karagiye mushana nahe ntayiraja reka duhe reka duhe ijambo ku masengero ego reka duhe ijambo ambasaderi Daruzaniye nawe nyene agira ico avuze ku vyashikirijwe n'umushana nahe nduwimana mu kanya gatoya cyane rwose ambasaderi ndaruzani murababarira nagira ngaruke ku bindi encore une fois nibaza yuko tutoca urubanza mu byerekeye amadini dufise ububasha dufise ubushishozi bukwiye nagira twiteho umuntu nk'umuntu w'umurundi ahuha agaturatura imyaka n'iyindi nta nyinshi two muronkera ngo ashobore kuronka tura tuje mu gihugu hanyuma izerekeye ukwemera tubihanuze n'abandi bazi guhanura gusoma ukwemera ikibazo rero kuri jewe n'ubu nyene nagira duce bugufi tureke guca urubanza mu by'ukwemera kumbure twifitiye ububasha n'ubushishozi bukwiye igihazo gihambaye hari abarundi baturatura bavuye i burundi noneho bavuze imyaka hafi ine ubu naho basubiye guhunga baturatura naho nyine bava aho bari bahungiye i kongo none bahungiye mu rwanda ni ugushimira u rwanda rwabakiriye kuko n'abantu b'abarundi kandi nta n'umwe yotegera ingene hoba uri nyinshi burundi nagiye leta ihanuza amakereziya kandi bace bugufi biyumvire bamara iminsi n'iyindi kumbure begera abo bantu bababaze ico bahunze n'ico biyumvira kugira ngo dutore inyishu y'ibintu si mu ntahe mu gushyira hamwe ibyiyumviro tubaciye urubanza rero imbona ingene tutovuga ko ingene tujya inama icyo nacyo ni ikibazo cya leta itegerezwa kurondera uburyo abo bantu bavugana abahanuzi bakabafasha kugira abarundi bagirirwe neza niyo tashe ya mbere ya leta icyo kibazo twebwe tuza gufasha leta kuyifasha kurondera inyishu y'ibintu by'impunzi nyine zotaha mu mahoro kugira uburundi bube mu mahoro abarundi bubaka uburundi bose bari hamwe dusigaye twese gutanga icyiyumviro muga ntitucire urubanza umuntu ariko ariruka mutamubajije neza igituma ariko ariruka
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na pasifika mwiriwe neza egera telefone mwiriwe neza egera telefone muvuge cyane ikibazo icyiyumviro mwiriwe na jewe yego turakumva
hama ikibazo je nari mfise nagomba kubaza uwo vuga vuga cyane gatoyi pacifique egera telefone egera telefone muvuge cyane nagomba ndamubaze yuko mbe none aho muri kongo bari barahungiye boba naho nyene babahoye uko kuntu basenga cyane hama nkagira ko mbaza n'uwo munganizi mu kiganza cy'intwaro hagati be hamwe byoshika baka bakavugana n'izo mpunzi ku byerekeye ukuntu botaha bakagira ko babasaba n'uko boborohereza mu masengesho yabo hamwe babasabye yuko bogaruka mu burundi mu gihugu cy'amavukiro bakabasaba yuko bosubira kubaha uburenganzira bwo gusengera aho hantu busiye bubibemerera nk'abasanzwe bahagarariye igihugu kugira ngo borohereze umuntu uwo ari we wese mu mibereho yo gusenga icyo nicyo kibazo nari murakoze murakoze pacifique ikibazo cya mbere nibaza ko umushana w'inyandwi dionise asa n'uwacishuye ariko ko mu kibazo jereka agire icyo akivuze ko mu kanya gatoyi ni ikibazo kibaza niba naho muri kongo buba babahoye ukuntu musenga mu kanya gatoyi cyane rwose nibaza ko mwigeze kubivuga
ukuntu dusenga byaragiyemo kuko imbarutso ya byose yava n'ubundi kuri izo nsoresore nagumye mvuga ko zagumye ziza kudukurikira ukuntu rero zavugana n'abantu badutoteje baturashe n'ingene bakoranye nabo nibo babizi mu gice tuwuzi ni uko iminsi yose twaguma tubona izo nsoresore zikizura aho twaba mu bisabisho zikaza gukiza aho dusengera urumva n'ubundi ibintu byava aho n'ubundi byatanguriye
egomeye n'umushanahe terance ntiraje abajijwe ikibazo ikibazo kibaza niba mu gihe abo barundi bahunze bokwegera leta bagasaba ukuntu butunganya ibisabisho byabo niba leta yoborohereza niba leta yobemerera mu kanya gatoya cyane rwose naho mwagize icyo murakoze cyane murakoze cyane ubwa mbere kubera kumenyesha ariko batwumviriza abarundi n'abakungu yuko ati abarundi bagiye gutera gutera uburigaramuka kuri izo mpunzi zahunze inyamba zayo ziyo nyene muri kongo ico si co hanyuma ica kabiri abarundi bahunze si abo bakwanze biya gusa abarundi bose kandi leta yaramaze gufata ingingo zibereye ku neza yabo ica mbere nicyo umukuru w'igihugu yarafashe ingingo yuko amatungo yabo acungerwa amatongo ni ibintu byabo biri ngaho si na rimwe bya kera umuntu yahunga abandi bagacokeramo ugasanga amaleta yarahari icyo gihe maze bayaha abandi bantu ugasanga ubutumbi urukwega rw'ingorane z'imanza oya ibintu byabo iyo ni ingingo ya mbere yafashwe iya kabiri ni uko biteguriye kuwakira niba usanzwe iyo yasambutse tukabafasha kugira ngo bashobore kubaho neza ibyo leta yarabiteguriye kandi iriko irabikora kuri ba bandi bya biharuro nabwo biramaze gutahuka leta yarabikoze ubwa gatatu ni uko umuntu wese yifuza gusenga hariho abaza bakamuha urwandiko ku bwishengero hariho ibisabwa biri mu itegeko hariho ibwirizwa ryamuka ku ibwirizwa shingiro rigenga ingene amashengero yemererwa n'ingene akora arahaza n'ubu birirwa barasaba n'ubu hariho umugwi w'igihugu leta yongera yamaze kugira umugwi ugizwe n'abanyamashengero ugenda wiga ibibazo biri mu mashengero ingene vyogenda n'ingene vyokorwa ingene amashengero yemererwa n'ubu tubahaye ikaze nimba vy'ukuri bagomba gushiraho idini canke ishengero ryabo bagomba gusenga bifuza amategeko twebwe imiryango iruguruye kuko abaza kubisaba nturinda kuraba ngo nuru canke nuriya ahantu abanyamahanga bavyemerewe abantu nibo bovyagirwa n'abanyamahanga bikeneye baraza bakabisaba kandi bakemererwa none abo barundi bene wacu boreka koroherezwa gute kugira ngo bashireho idini ryabo cyangwa ishengero kugira ngo baheze batashe gusenga murane umutekano bisunze amategeko yose leta yarabishyizeho ahubwo tubateye akamu kugira ngo batahuke n'ukuri na bene wabo bamaze gutahuka barababaza ngene bamerewe nta n'umwe afise ikibazo ntangorane n'imwe baratashe mu ngo zawe egome tubibutse inshuti mwese kumurika murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na ezekiel ezekiel mwiriwe neza egera telefone mumvuge cyane
mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe
i bujumbura izina ry'ikirundi ninde
niyo ndorereye niyo ndorereye duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro
maze kuramutsa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ni umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji
nibwo ndamuramukire yarakumva duga ku ijambo
nibwo ndaramukire n'abamenyesha amakuru bo ku isi rya amerika
mwiriwe neza
nkaba nagomba kumanza kubaza uwo avuga ko avugira abo kwa zebiya
duga ku ijambo sinzi ko yabivuze gutyo ariko duga ku ijambo
yego nagomba kumubaza twarakurikiranye ibyagiye biraba biyitirira idini gatorika kandi tuzi gatorika ingene isenga n'uko imigenzo yabo igenda tugaca turaba ibyo bariko baragira biyitirira iryo dini tugasanga ntibihura n'iryo dini bareke no kuvuga ngo bahunze ngo ubutegetsi nta butegetsi bubarondera bafite icyumviro cyo gushinga idini ryabo bugira bakabisaba baciye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bagakoresha bagakoresha amategeko bareke kugenda babesha ngo bahunze leta ngo leta ibikira abatoteza nta leta ibikira abatoteza kuko abemeye gukurikiza amategeko bobo irabubahiriza
murakoze amarebe nk'ababazi ati twarumvise ko bateye bajya mu gihugu cy'u rwanda mbega mu gihugu cy'u rwanda aho bata amategeko ariyo tukababaza ko bavuga ngo muri congo baba bahunze hcr hoho ko tuzi hcr ikora cyo kimwe hose ku isi ubu baribaza yuko bazoroherezwa mu rwanda hoho
murakoze ezekiel ni ndoreye reka ibibazo mubaje n'ibibazo bamaze gushikiriza ariko reka duha ijambo ambasaderi gamariye ndaruzaniye yavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko muri iki gihe byiza cyane cyane ari uko kuraba uburyo bw'ukuntu abo barundi botahuka ikibazo c'idini naco kikayagwa hagati y'abanyamadini eka na leta nyene irimwo hari ikintu mushaka gushikiriza cerekeye ibishikirijwe n'umushantahe Ezekiel ambasaderi Ndaruzani
murakoze mwavuze ko namaze kuzishura uko nibaza jewe ni uko ibibazo byerekeye ukwemera ingene abantu bayaga n'imana ingene abantu baja mu madini hari aho kumbure birengeye umutwe w'umuntu umwe guca duca urubanza nagira nsubire nsabe twese duce bugufi turondera ababinonosoye bariho babizi n'ubu babikora muri ayo madini bafashe leta kwiyumvira ingene bukurikira ico kibazo ariko gutoteza abo basenga nibaza ko byoba ari bibi cyane ko byohera kandi birashobora guhera habaye inama n'ingingo kandi abahanuzi bariho nibaza ko baranyumviriza muri kereziya bariho gufasha leta kurondera ingene biciwe kibazo ikindi amabwiriza ni uko namba gushimira umushinga ntahe ntayiraza ko yabwiye impunzi ko ibintu byabo bikiriho ataho byaroye leta ibitungerere umutekano icyo ni inyisho ya mbere kumbure bofatira ko kugira abantu bemere gutahura icyo ni ikibazo gihambaye nk'ubu yishuye ko ari byo mugabo impunzi ntibyemera ko tubivuze ku iradiyo ni ukubibashikiriza kugira babyumve abari rwanda abari tanzania abari n'ahandi icyo ni kimwe mu byo leta yofasha kwereka impunzi ko ibyaba batatu byabaye zishobora gutaha nkagenda bimushimire cyane rwose kugira ngo kumbure n'izindi ngingo zikurikire ko kugira impunzi yawe icyizere ko leta yitaye ibyabo ibyo ni byo bintu bya mbere nibaza ko bakungira ko ntibizonyaruka bigafata umwanya kuko ubu ngubu nta kwizigiraho uko uvuze iyi leta rero nagira nsabe ko leta yobandanya kuri iyo nzira igashikiriza impunzi inyungu zitomoye nk'iyi yarabashyikirije ati ibintu byanyu niho biri ntimutinye gutaha niho biri nagira ntimutimire cyane rwose ari ikibazo cyo kwemera tugisabira inama leta ihanurwa n'ababizi kuturusha tukareka gucira urubanza bene wacu tutabumvirije tutababonye egomeye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na christian christian mwiriwe neza amahoro mwiriwe neza frederic mwiriwe neza muri hega christian
ndi bujumbura izina ry'ikirundi ninde
izina ry'ikirundi nitwa nkuru nziza inkuru nziza murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ego njye nashaka ashikirize iciyumviro yego
nashaka ndaramukije abo batumire barakumva
yego narishaka mbaze wo yaserukiye umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yego ndamubaze ko ko bavuga ko abonye bo abo banywanyi ba zebiya botahuka ko bafise bafise kubacungerera umutekano kugira ntibaheze bamererwa nabi
murakoze kubera n'igihe bava ino bavuye ino ntibari bamerewe neza kubera hariho abapfuye bahasize ubuzima twosaba rero ko hamwe bababwiye ngo ntibatahe ntibabacungerere umutekano bimwe bikwiye hama bagenda babwiye n'uwo yaserukiye abonye bo kwa zebiya ko umutekano wabo uzowucungerewe bikwiye hamwe atawe uzohava aza ngo ahasige ubuzima murakoze nashaka gushikira murakoze christiane nkuru nziza reka duhe ijambo mushana heterance ntahiraja kuri ako kama muteye twumve agire ico abivuze ko nagomba gushimira christiane ku kibazo yabajije bahanagenda bibutse yuko leta icungera umutekano abarundi bose atanumwe avuyemwo kandi na kisiyani ari mu gihugu cy'uburundi arabibona hanyuma yagana bose ariko batwumviza yuko ku bantu bose muzi bari hanze atari abantu mirongo itatu na bane ubutungane buri kubarondera basigaye gufatwa mu bagombe gutembagaza ubutegetsi bacitse ntuzeye sentare z'uburundi nta wundi murundi n'umwe ari mu buhungiro baba abanywanyi ba zebiya baba abandi b'impunzi leta y'u Burundi hari umuntu aronderwa n'abo bantu mirongo itatu na bane bakeneye bariko baronderwa kandi bafashe abacira urubanza ariko abandi bose bahawe ikaze mu mutekano umuntu wese aja mu rugo iwe nta gutahukana abantu bongere bagere ikambi ahantu barunda hamwe oya n'abarundi nk'abandi nakwereka ko bamaze gutara bisa n'akarorero si byiza ko nda kumuvuga ku iradiyo kuko kubera nawe nyine umutekano we kumbure abo batacuvyumva kumwe kumbure bava bagira bati eh nakera duhemuki mugombe ko harimo barimvuye muri bari muri Kongo batahutse harimwo n'abandikiye ubushikiranje butandukanye barondera ko bosubizwa mu kazi kandi leta izobikora nico gituma rero ubu bari mu ngo zabo baratekaniwe nagomba mpumurize abo bose yuko ari abarundi nk'abandi mbere yo kwenda gufata umuntu wo kwanaka kwanaka bidakenewe ahungutse tumakira nk'umuntu ahungutse agatahiwe akibiraho nk'abandi muri ya nyabune mu gucungira amahoro n'umutekano igizwe n'abajeje intwaro umutekano eh, hanyuma n'ubutungane n'abanyagihugu nabo bose bahungutse barimo tugakora mu nani mu kubumbatira no gutsimbataza y'amahoro n'umutekano atari umwe avanguwe atakuraba idini atakuraba ubwoko cyangwa atakuraba ngo umuntu ava aha canke hariya murakoze Eh, eh, tukiri kuri mwe bwenyene Terence Ntahiraja turetse kurindira izo mpunzi ngo zitahuke eh, zisubire mu vyazo hariho umugambi wa leta wo kuzishikira nk'uko vyatewe akamo ngaha mu iki kiganiro na ambasaderi Marie Ndaruzani avuga ati leta y'u Burundi ikwiye kwegera abo bantu ikabahumuriza hariho umugambi wo gushikira izo mpunzi aho ziri eh, mu makampiza amaze kubitangura ahantu agomba kubanza gushimwa mu bihugu duhanije ubwa mbere nagomba ashimire leta ya tanzania yabitanguye kera aho idarusarama haba n'amanyabutatu kuko burya ibyo gutahukana impunzi birafite amategeko vyisunga ni ukuvuga yuko igihugu bavuyemo n'igihugu bahungiyemo n'ishyirahamwe mpuzamahanga uhasere baricara bagafata ingingo zibereye bagahana urupapuro rw'inzira rw'ingene boheza bagatahukana izo mpunzi hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi hanyuma kandi n'u rwanda twebwe twaramaze gutera kamo mu rwanda na congo congo nabo nyene nibaza ko basigaye gutora itariki naho bamaze kuturukira hamwe bamaze gutaha kugira ngo twige ngene botahukanwa neza twisuza amategeko ubu ubu hagi vyagiye birasubizwa mu matariki eh, kugira ngo habe yanama nyabutatu hagati y'u burundi na congo kugira bene wacu batahuke n'u rwanda leta y'uburundi yamaze gutera akamo kera yuguruye imiryango n'ubu tuvuga tuti umunsi ibihugu bibahaye indaro n'u rwanda rurimwo n'ubu bokwemera yuko inama nyabutatu iba hagati y'u rwanda n'uburundi na haseri uburundi nta kibazo bufite kuri ico kugira ngo bene wacu batahe niyo nzira niyo nzira nziza kandi baba boheje ntihagere rero abantu baba bari impunzi mu rwanda canke ahandi baba bavuga ngo inzitizi kuri leta y'u burundi oya twaruguriye imiryango nicyo gituma mu bihugu duhana imbibi bamwe bamwe no mu mu buganda uraza ko umushikiranganji yaje ubu iwacu nawe akagenda nabo nyene nibaza ko mu minsi ya vuba hazoba inama nyabutatu kugira ngo nabo nyene twige byatahukanwe hisunzwe aya mategeko n'ivyabo Ego.
bicungirwe kandi bimeze neza murumva rero kugira ngo tubashikire leta y'u Burundi yabi- yabikoze kuva kera Ego be.
ibihugu imiryango kuva kera iravyiteguye yateye akamo ibihugu duhanire kugira ngo ivyo bintu bije mu ngiro mwakoze Eh, mushika nawe nyandwi diyodiniza ikintu musaba ikintu musaba leta y'u Burundi kugira ngo mwumve ko umutekano wanyu ukingiwe kugira ngo abarundi bari hanze muri kumwe mu murwi wanyu batahuke eka basubire mu miryango yabo n'ivyabo n'ikihe mu kanya gatoya cyane gose Diyoniza
abasengera ubusinde icyo dusaba ntitwose umutekano wacu twenyene twese twosaba yuko vyokwigaragaza ko umutekano wuzuye ku barundi bose n'abarundi kazi umunsi rero umutima twobona ko utekanye tu- kuko ibi byo mu Burundi turabikurikirana tukumva ko amahoro n'umutekano bitsimbataye by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi atari umutekano w'iwacu gusa ari umutekano w'abarundi bose twebwe imitima yoheza igatekana tugaheza tukagira icyo dushikirije kijyanye no gutahuka nayo handi ho kuvuga ngo umutekano w'iwacu ka nta mutekano w'iwacu twaba twisangije twe duharura umutekano w'abanyagihugu bose ego me ntitwabona yuko imitima itekanye tukurikije ingene bizoba bimeze mu gihugu ego ni me ukwizotera akamo badutahukane Ya ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye nashaka mutira kamo eka impunzi z'abarundi cyane cyane abo bari eh, bahora kamanyura n'impunzi muri rusangi eka nakamo mutera leta nakaye kugira ngo abarundi bose basubire kunezerwa mu byabo
rero nibaza yuko akamo twotera ka mbere ni uko inzego za leta zo kwihweza neza ico kibazo c'impunzi zose kurya mu gihe bagira amasezerano y'arusha barondeye uburyo impunzi zose zotahuka mu mutekano i Burundi barakorana abaserukira abarwanyi baritaba barashinga ingene binjira bararondera ingene binjira mu nzego z'igihugu ingene ndabona bazokwinjira mu nzego akanya kariko z'umutekano.
karatujana ambasaderi Musozere ego nibaza ko n'ubu rero leta yosubira kuba iya mbere abandi bose tugaherekeza ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku iki kibazo gihambaye cyane rwose cy'impunzi turagushimiye namwe mushikana terance ntahiraja ndagushimiye mushikana ntahe nyandwi Dionese Dionise ku kanya mwese mwatoye kugira ngo tuganire tuganire turashimiye kandi abaduteye akamo kose bagashikiriza ivyiyumviro byabo n'ibibazo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mungira amahoro n'umugoroba mwiza
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika